iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na rosine munezero ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga aho tuza kuvuga ku ndwara zo mu mugongo mbere yabo ariko ni amakuru mu ncamake y'u Burundi mugezwaho na mugenzi wanjye rosine munezero mwiriwe abatwumviriza mwese umukenyezi w'inkinyazangabo y'ipete rya koroneri yarakomerekejwe na grenade mu ijoro ryakeye muri quartier Carama iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza iyi grenade nk'uko byemezwa n'igipolisi yatewe nk'igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itanu z'ijoro ikaba yatewe iruhande y'ikontineri abantu basanzwe bivunira ko akanyota muri karitsiye ya carama zone kinama ni mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura uwayiteye ntaramenyekana kuko igipolisi cyemeza ko nta muntu cafashe iyo grenade rero nk'uko bivugwa n'igipolisi yari igamije umusirikare w'ipete rya koroneri asanzwe akorera mu biro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi uwo nawe akaba yariko yivumira akanyota aho hantu hafi mu kibanyi ari kumwe n'umupatoni wiwe hamwe n'ikibonzo ciwe uwo musirikare agiye kuriha kugira ngo batahe niho rero uwo mugizi wa nabi yateheza agatera iyo grenade hanyuma ica ikomeretsa umupatoni wiwe yabaye rwose nk'uko byemezwa n'igipolisi iyo grenade kandi yatewe rero ku rugo rw'urongoye ishyirahamwe kodehashe kavuga ngo nimpa umukuru w'igipolisi mu gisagara cya bujumbura rero avuga ko atasano na ritoya riri hagati ya ce kavuga ngo nimpa twara kodehashe hamwe n'igrenade yaturikiye ku rugo iwe tukamenyesha ko mu gisagara cya bujumbura haheruka kumvikana grenade kera rwose cyane igipolisi imbere kikaba cyavuze ko mu bisanzwe ibitero by'amagrenade ubu bifatwa mu gipolisi cy'u Burundi nk'ibikorwa by'iterabwoba
kuri uyu wa gatatu mu Burundi hakozwe ikibazo gitanga uburenganzira bwo kujya mu mwaka w'indwi mu mashuri y'akarorero umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite yishatse aratubwira uko biriko biragenda mu ntara ya Rutana iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi
Ico kibazo cyakoze kuri wa gatatu cyari gigenewe gusa abanyeshuri bose baheje umwaka wa gatandatu cyari gitunganije ku bana babaye abambere ku mashuri bakomoka ko yamakuru y'irisi Rutana hakoreye abana bakomoka mu ntara yose ya Rutana hari intonde zimwe zimwe amazina y'ababaye abambere yari yasubirijwe n'ayandi twavyigana n'umwe mu bavyeyi babibonye umuyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana batumenyesha ko igitiri cy'abanyeshuri batatu byagaragaye ko bashyizwe ku ntonde z'abakora kandi batari babaye abambere abanyeshuri bakoze ikigo cy'igifaransa hamwe n'ic'ibiharuro igihe cy'isaha zitanu n'igice abanyeshuri amajana abiri bari bakoreye kuri lycée Rutana bari bahejeje gukora ibiharuro basohotse bihebuye ko vyabananiye abana bakore ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana baja bava mu mihingo itandukanye y'intara bamwe muri bo bari baje baherekejwe n'abavyeyi icyifuzo cy'aba bavyeyi ni uko abana babo batoye ico kibazo maze bakaja kwiga muri ayo mashuri y'akarorero kubera ko ubwabo bavyeyi kuja muri ayo mashuri ari ingirakamaro kuri abana bibarutse hamwe no ku gihugu mwumenya ko abana bava kure baraye bongera barafungurirwa muri ico kibanza bakoreyemwo vyongeye bahava baronswa amafaranga ibihumbi icumi y'itike baje ko nk'uko tubimenyeshwa n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Rutana tubibutse ko amashure y'akarorero mu Burundi agera kuri atandatu akaba ari mu ntara za Bururi Ruyigi Kirundo Gitega na Bujumbura ku mugabo mukuru w'intara ya Rutana Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika Barakoze bagenzanje badushikirije incamake amakuru arambuye bariko baradutegurira turabashikiriza mu kanya isaha 10 y'umuhingamo
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arubaze gmail akadomo com kuri facebook ijambo ni radiyo yacu turi no kuri wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo com muri uyu mwanya rero hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu ni ikiganiro muri isanga niki gitera umugongo umuntu yakora iki kugira ngo atagira ibibazo by'umugongo umugongo urwarwa n'abantu bakuru gusa umugongo uravurwa ugakira ibyo ni bimwe mu byo tuganiraho mu kanya mu kiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ni kuri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu muri kumwe hano muri studio ya karindwi nanjye eugenie mukankusi nk'uko mubimenyereye ku buri wa gatatu ni ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima ni ku magara y'abantu uyu munsi turavuga ku ndwara zo mu mugongo kubabara mu mugongo bituruka ku bintu byinshi umuntu mukuru ashobora kubabara mu mugongo kimwe n'uko umuto yagira ibyo bibazo muri iki kiganiro muganga alexis senzakaraye yanonosoye ibyerekeye indwara z'umugongo n'indwara zo mu ngingo akaba n'umwigisha muri kaminuza y'uburundi mu ishami ry'ubuvuzi aradusobanurira iby'izo ndwara inshuti z'ijwi ry'amerika rero nagira ngo mbanze mbashimire ku buryo mwitabira ibiganiro bya radiyo yanyu kugira ngo rero tuze kubasha kubona umwanya wo gusubiza ibibazo mwifuza kubaza ndasaba ko mwakurikira ikiganiro cyose kugira ngo hataza kugira ubaza ikibazo cyamaze kubazwa cyangwa se cyashubijwe nkagira ngo kandi tuze no kwibanda gusa ku ndwara zo mu mugongo izo mu ngingo n'izindi muganga sinzi akaraye yashoboraga kudusobanurira tuzazigarukaho ikindi gihe zose rero ntabwo twazivugira icyarimwe mu isaha imwe gusa muduhe telefone zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara iyacu ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ni ukubanza nyine akamenyetso ko guteranya hanyuma ugashyiraho kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe twakire rero umutumirwa wacu dogiteri alexis sinzakaraye ngo uhaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika ye nkagushimira kandi kuba uduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire mu gutangira nagira ngo mutubwire ah, igitera kubabara mu mugongo kubabara mu mugongo biterwa n'iki
murakoze Eh, kubabara mu mugongo eh, nk'uko mwa- mwariko murabivuga umugongo muganga mu- eh, ni- ni- ni- muganga alexi mumbabarire mumbabarire ndumva mufu- muri kuri speakerphone Mu- mushobora ku- kuyikuraho kugira ngo tubashe kumvikana ijwi ntabwo ririmo kuza neza
yego reka ngerageze Eh, muranyumva turabumva ariko ndacyumva Yego.
ndacyumva ivugira i- i- urimo kuki- kuyi- ukirimo kuyivugiramo
halo Eh, wi
muranyumva ndabumva ariko n- muri- niba mura- i- muravugira kure cyangwa se hari inyongeramajwi iri iri murimo gukoresha
reka ngerageze oya nta nyongeramajwi nakoresheje reka ngerageze Eh, ubwo bi- birasa nashyize muri ekuteur Eh, birasa ni biragenda neza ubu birimo kugenda neza
yego murakoze Eh, ni mutubwire rero Eh.
igitero ibitera umugongo
yego Eh, indwara yo mu mugongo nk'uko mwarimu bitanguye imeze nk'indwara zo mu ngingo mugabo umugongo n'ingingo yisangije ibyabo ni ni ingingo bita akisiyare ni ukuvuga ko igizwe n'utugingo duto duto tunini tujya twutuga umugongo iyo ndwara eh, y'umugongo bita mu gifaransa lombardi muri iyi myaka bayita nk'ikiza nk'ikiza cy'ikinjana turimo mu- mu bindi binjana haraje ibindi biza nk'indwara zi- ziva ku mikorobe cyangwa zakaranda ariko ubu ubu turabona yuko iyo ndwara ari nyinshi iri kiraza cyane mutiva kuki Eh, uru- uruti rw'umugongo ni igihimba cy'umubiri eh, cyane cyane rurya ruti rw'umugongo rwo hasi ikora cyane rwose iyo umuntu yunamye iyo umuntu aturiye ibintu iyo umuntu ariko ara- aratambuka cyangwa agira akora ibintu by'akazi cyangwa agira imyimenyerezo ubuti bw'umugongo burakora cyane rwose Eh, igice bita ngo eh, partie lombaire ni ukuvuga hajya haruguru y'aho abagabo bakenyerera nk'umusipi Eh, ubwo buti bw'umugongo rero kubera ibyo rukora bwi- bwinshi Eh, cyane cyane nko muri iyi myaka y'ubu usanga abantu uburyo bw'icurunguruza bwarateye imbere usanga abantu eh, baguma bicaye bagumye bicaye cyane bakiyunguruza n'imiduga ibyo biratuma usanga uh, babyibuha ibiro bikaba byinshi ibyo nabyo si byiza ku mugongo umugongo umuntu abyibushe ugasanga eh, icyo bita sanse de gravite yimutse ari nacyo gituma imitsi yo mu mugongo i- imera nk'iyi nk'iyi contracte nk'iyi dadaraye hama hakaba ni- n'ibikorwa abantu bakora hari ibikorwa umugongo uteye ibibabaza umugongo cyane cyane nko kumara umwanya munini umuntu yicaye cyane gukora ibikorwa byinshi biruhisha ahengamitse umugongo cyane ni- ni- ni- n'iyo yicaye ugasanga yicaye ku ntebe itaruhura imitsi yo mu mugongo Eh, ibyo ariko sinubwo mu byo bitera umugongo gusa hari umuce wa mbere bita ngo lombarge commune ni ukuvuga ububabare bwo mu mugongo ibyo bita umugongo bit- ariyo ndwara nyine ariyo ndwara y'umugongo kandi bitica ari ibintu nyine umuntu azoza arabara buke buke iyo bikize ubwa mbere bigitanguye indwara irakira igahagarara yose ariko hari n'ibindi bice iyo ndwara izomara imyaka n'imyaka bivuye ku bintu byinshi ngira ngo tuza kuvuga ngaho hakaba uwundi muce munini wa kabiri bita lombarisi sentomatike usegondere ni ukuvuga mu kirundi umugongo w'ikimenyetso cy'indi ndwara uwo mugongo rero iminsi yose iyo umurwayi aje kutwivuza ko nicyo tuherako icyo turacyitwararika kuko icyo kimenyetso cy'indi ndwara iyo ndwara tutaza kuyimenya kuko ishobora kuba ari indwara yica cyangwa indwara izo mugabo ibyo mugabo tugira imana bingana nk'ibice bitanu gusa ibindi mirongo icyenda na bitanu ni wa mugongo n'aho babaza atari ibintu izo sinzikaza umuntu cyane rwose ikintu kizoguma kiboneka ari- ari kubabara mu mugongo Eh, mvuze kuri ibyo bica umugongo ari ikimenyetso cy'indi ndwara ibyo navuze uwo muce ukomeye yego bishobora kuba ari nke nk'umukorobo uri mu mugongo ibintu bita ngo spondylolisite bimwe bavuga ko igitutu cyo mu mugongo ntabwo nk'akarore cyangwa ugashobora kuba za ndwara za rimatisi zishobora gufatira mu mugongo cyangwa umuntu agashobora kuba yaravunitse akagufa ko mu mugongo cyangwa zikaba n'izindi ndwara zimwe zikomeye nushaka gushika muri za kanseri uganavuze yuko ibyo bice ari bikeya biri munsi ya bitanu ku ijana abantu benshi rero umugongo barwaye ni wa mugongo uvuye muri bya bindi navuga ubwa mbere bivuye ku bikorwa umuntu yakoze cyane ugasanga n'imitsi yo mu mugongo yo nyine irafite ukuntu idadarara bivuye ku bintu byinshi ugasanga umuntu ararwaye mu mugongo igihambaye rero ubwa mbere na mbere ni ukumenya ko ari uwo mugongo usanzwe cyangwa ari wa mugongo w'ikimenyetso sinzi indwara ikomeye Mm, uwo mugongo usanzwe rero uravurwa ugakira naho uwo nguwo uterwa ni uba ari ikimenyetso cy'izindi ndwara kugira ngo ukire no kuva- kubanza kuvura izo ndwara zindi
ego ego nuko nyine uwo mugongo w'ikimenyetso cy'izindi ndwara ibyo kugura nuko umuntu aba yamaze kumenya indwara iyo ariyo akayivura ariko ibyo bice birenga mirongo itanu mirongo icyenda na gatanu ku ijana ari umugongo twita dusanzwe mugabo dusanzwe kandi umuntu ariko arababara kenshi bakunda kuvuga ko ukunda ku- bikunda gufata nk'abantu bafite nk'imyaka hagati hagati ya mirongo ine mirongo itanu nibo ba- bagora cyane uwo mugongo ibyo bita lombardi fonctionnel kuko ni- niwo muco w'abantu kenshi ukora ibintu ibikorwa biruhije cyane cyane nk'abantu ah, imyaka mirongo ine mirongo itatu n'imyaka irashobora kuba ari mitoya idashikana hino iyo umuntu ariko arakura uko imyaka ikura hariho harazamo n'ikintu bita ngo degeneresance ni ukuvuga ko eh, amagufa y'umugongo akura akura akaza ibintu bita ngo arthrose Nibyo- nico kiri mu bintu bituma umuntu arwara umugongo Mm. ubusanzwe twari tumenyereye ko abantu bakuru ari bo bakunze gutaka umugongo ariko uko murimo kubitubwira bitewe n'ak- n'akazi umuntu akora n'umuntu ukiri muto yashobora kurwara umugongo
ego ego n'umuntu akiri muto arashobora kuba imyaka yose imyaka yose ariko umuhungu yabaga cyangwa ujya mu nzu y'imyaka mirongo ine gusa mirongo itanu nushaka kuri uwo mugongo ibyo mvuze ngo robazi komini ntibikwiye cyane muri bajya abantu bakuze cyane iyo umugongo w'umuntu akuze ujya mu ntara afite imyaka irenga mirongo itandatu mirongo irindwi n'iyindi irenga aba afite kenshi icyo bita ngo izuba ryo ngo amagufa yo mu mugongo ari hasi ariko arasaza nanone turimo kukumva nabi muganga reba ukuntu wa- wakongera ku- kujya aho wari uri cyangwa se u- u- uko wari ufashe telefone kugira ngo tubashe kurushaho kumvikana Eh, kangerageza Mm.
aba muranyumva Eh, tura- turakumva Eh, mukomeze none se ahubwo ni iki umuntu yakora kugira ngo yirinde kurwara umugongo Mu- mu- muganga muranyumva reka ubwo turagaruka mu kanya duhamagara muganga kugira ngo yongere agire ibindi bisobanuro aduha
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye n'ibibazo byo mu mugongo turi kumwe na muganga alex sinzakaraye yanonosoye iby'indwara z'umugongo n'indwara zo mu ngingo akaba kandi n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu ishami ry'ubuvuzi mu kanya rero telefone yari idutengushye ndizera ko noneho tuza kubasha kumvikana neza ariko nagira ngo mbanze mbere y'uko tujya ku murongo wa telefone ma- munsubize gatoya akabazo none mbabajije niba hari ikintu umuntu yakora kugira ngo yirinde kurwara umugongo
yego muranyumva ubu na Neza cyane.
twashyize ahantu narindi Eh, neza rwose
yego Eh, muti ikintu umuntu yakora ahubwira uwo mugongo awirinde cyangwa yamaze kurwara ushobore guhagarara Eh, icya mbere na mbere coco nabariye ko ibintu byo gu- byo ku- ku- ibyo bita sedantarite kuta kuko umuntu aguma yicaye umwanya wose ibintu byo ku- byo ku biro biduga ari muri bimwe bituma umugongo uza cyangwa ukomera ujya muri byo bita koronisiti icyo ni cyo cya mbere cya mbere umuntu yohera ko mu kwirinda
Mhm.
muranyumva Eh, turabumva rwose
yego yego Eh, icyo ni cyo umuntu yo- yobanza kwirinda mu kucirinda naho ni ukugira imyimenyerezo bijya bita exercise physique mhm.
imyimenyerezo um- umwe wese ashobora kugira ari ukiri muto cyangwa ari umuntu akuze icya kabiri ari umuntu afise ibiro eh, bimaze ku biriko biraba byinshi kijyanye n'icyo cya mbere ni iyo myimenyerezo kugira regime uwo umuntu akagabanuka ibiro birimo bituma uwo mugongo ushobora kutaza cyangwa ugahagarara ariko n'ikindi gikomeye umugongo wamaze kuza ni ukwegera abantu ba- b'abaganga baka- baka- baga- bagahagarika ububabare mu minsi ya mbere nicyo kintu gikomeye Mm.
Eh, uwitwa kuko kabizi ububabare- ye ko- mukomeze
ego kubera ububabare bugumye bu- bubandanya biri mu bituma n'uwo mugongo uzoguma uriho uzoba koronike Mhm.
ego Ye.
Eh, navuze ibintu byo gukora ibintu nki- nk'ibintu umuntu akora amaze umwanya munini yicaye cyangwa ahagaze umwanya muremure Mhm.
n'ibyo birimwo mu- mu bizana uwo mugongo twohanura yuko abantu mu bikorwa hajya ku kazi baba bicaye bokwicara neza Mhm.
bokwicara nk'ahantu hatuma bataruha bariko barakora Mm. cyangwa umuntu akajya Eh, ni ukuvuga- anahaguruka rimwe na rimwe
ego ego ego ego Mm. Hari- hariho n'ikindi kintu iyo Aha.
umuntu yamaze ku- kurwara uwo mugongo turamaze kubona yuko n'ijya miti tumuha dushobora kuyimuha ugasanga ntibihagaze cyangwa bigabanutse buke buke Eh, tura- turamugirira cyangwa tugasaba yuko bamubwira ibintu byitwa kinesiterapi okay kinesiterapi ni uburyo bwo kuvura bundi Mm, badakoresheje imiti mugabo bakoresheje ibintu fiziki mm, ubwo turaza Ibyo gukomeza birafasha tubiganireho rwose, mu rwose.
kanya ndabona hari uwu- uwuje kubunganira witwa kabizi mu bakunzi b'ijwi rya amerika aravuze ati yemwe yemwe ati indwara z'umugongo ati akenshi iwacu biterwa n'imiruho abantu baba bahuye nayo mu kazi kenshi bakora karengeje ubushobozi bwabo kugira ngo barebe uko babaho ati ariko hakaba n'izindi mpamvu zitandukanye ndumva rero mwari mumaze kuzidusobanurira zimwe muri izo ngizo kandi ikiganiro kiracyakomeza tujye ku murongo wa telefone noneho twakira abakunzi b'ijwi rya amerika babaze ibibazo byabo duhere kuri eri eri uranyumva
nabumva neza Eh, ikibazo cyawe
banje twaramutse nongana ndabashimira ubwitange n'akigoro mwagize ko cecene n'abakwiye ko mudutumire uwo mutumire aba ndabashimira kuba mwaciyemo mudutumira kuno mu rwose twari twabibijeje kandi tuzakomeza n'abandi mwese ibyo mwifuza ko tubaganiriraho mu mu bintu bitandukanye atari mu rwego rw'ubuzima gusa no mu bindi muzajye mutubwira hanyuma tuzajya tubashakira impuguke zibasobanurire Eh, ikibazo cyawe rero eri
maze nashaka ndamubaze Mm, nashaka ndamubaze none umuntu agiye kwa muganga ashaka kuduha icyizere yose abamukurikirana neza ko uwo mugongo wovugwa ugakira akandi kabazo ka kabiri nako nashaka mumubaze none ko abakera batakora ayo masiporo nibyo biki ubwabo bakaba bata- batagwara iyo migongo niho bariho ikindi cyishi inyuma y'uko ubu abantu bariho bose yaba umwana ataragiye no mu kazi ko gukora ako kazi ko gucumukura usanga arira uwo mugongo mhm.
adusigure yuko hariho icyoba kibitera ariko hariho itandukaniro ry'abakira n'abantu b'uko nenga ubu niho hari indwara nyinshi z'ibyaduka Mhm.
muraba mukoze Ye, akabazo ka- akabazo kawe ka mbere ariko ntabwo kumvikanye neza Nda- nda- n- icyo numvise ni iki cya kabiri aho ugereranya abakera n'ab'ubu ngubu Wa- wadusubiramo ikibazo cya mbere
akabazo kanje ka mbere kavuga ati Mm, mu mutubari nuko umuntu agiye kwa muganga agakurikiranwa neza yuko umugongo bashobora kumukurikirana ukavuza ugakira burundu Mhm.
cyangwa se kuba ufufaza bisanzwe ukaba wigera ukira mhm. Ye, Eh, ndamu hara- ye, urakoze cyane eri ubwo arakubwira mu kanya twakire na joseph joseph uranyumva
ndabumva mwiwe neza ngwiri urakomeye
ndabona akomeye Nuko.
agomba kubaza amabibazo bibiri Nta- ntabwo turimo kukumva neza ariko rero
nifite utubazo tubiri nagomba kwibariza umutumire yego
Eh, akambere nagomba kumubaza eh, uko ari muganga abona abakunda gufatwa i- i- n'igice cy'umugongo cyane muri muri izi kategori zibiri abagabo cyangwa abapasoni ari abahe abo Mhm, bakunda kwakira cyane bakunda kubitura mhm,
ikibazo kigira kabiri agomba guhita amwibariza kera nakuze numva yuko eh, ngo igiti cy'umugongo ngo ah, aba iyi kategori ngo ngo yaba twakazi ngo ba- ngo bashobora gukuvura ngo igiti cy'umugongo ngo ushaka gufasha Bo, nagomba namubaza ko ari umurundi ko ari ibyo canke ko ari ibyo aba ba kera bahora bivugira mu kucyatura ikibazo cyane twarutura
urakoze ubwo turamubwira uh, mu kanya agusubize Eh, yego urakoze cyane joseph noneho reka mbanze muhe umwanya abanza asubize mbere y'uko twakira undi munywanyi w'ijwi rya amerika muganga si- sinzi akaraye mwumvise ikibazo cya eri aho gereranya abakera n'abubu mu byerekeranye n'ibyo bakora yibaza impamvu bo batawurwaraga umugongo ariko abo bakaba basigaye bawurwara ubwo mwamubwira itandukanyirizo riri no mu mibereho no mu mikorere yabo hanyuma rero niba n'umugongo uvurwa ugakira abaganga bashobora kuwushakira baku- bakamenya icyawuteye hanyuma bakawuvura ugakira Eh, noneho tukaza kugera no ku bibazo bya joseph
yego murakoze Eh, iyo turi ko turavuga umugongo wotumwe ngo ni indwara imwe nicyo gituma nko ikiganiro ki- gifata nk'umwanya bigoye gusigura byose ibijyanye n'umugongo ariko ngerageje eh, namaze kuvuga ko ari imice kubiri umugongo ikimenyetso cy'indwara n'umugongo umugongo wonyene eh, witwa indwara Eh, yabagira ati Edi ati none umuntu agiye kwa muganga arakira Eh, ku bisanzwe indwara yose imaze kumenyekana ni uko itege- ikira irakira mugabo o- imigongo iri ubwoko bwinshi gukira rero ni uko uwo muntu aba yavuwe yavuwe ku buryo bwinshi no kwereka umuntu ingene yigenza kugira ntagwa mugongo birimwo mu miti hakaba n'iyo miti dutanga ari imiti kandi ibintu bya fiziyoterapi bya kinesiterapi ni umwizeza yuko umugongo ukira kandi mwumvise yuko ibice birenga mirongo icyenda na gatanu ku ijana atari umugongo umwe umwe w'agacamusi umwe munini kama yabaze ati none eh, yabaze ikibazo cyiza ati none kubera ko abakera batagwara imigongo tubibonye Mm, namwe mwari mumaze kuvuga ko ubu cyabaye icyiza
Eh, yego ntawe ubariye ko ari icyo bita mari disiyeke ibintu bita disiyeke ikinjana cyose ku bintu byo kwa muganga kirarangwa n'indwara usanga isumba izindi tuvuze ko hari umugongo gusa rero bwa diyabete n'ibindi Iki- muri muri iyi myaka turimo ni ibintu usanga bigora abantu benshi cyane cyane muri ibi bihugu by'iwacu bikenye bitahora biriho turahora duhanzwe n'ibintu bya malariya cyangwa ibindi bintu Mm.
Eh, ibyo rero birasa insiguro nyinshi nizo nahereye ko navuze ko uburyo bwo kubaho bw'abantu bwahindutse kera nta- kera benshi ntibiyunguruza n'imiduga Mhm.
kera benshi ntiba- ntibakora ubuzi butuma baguma bicaye ntibaba mu miti nti- ntibafungura neza nk'uko bafungura ubu ibyo rero naho ari byiza birasinga ingaruka mbi ku buzima bw'abantu cyane cyane kuri uwo mugongo nico bituma insiguro niyo niyo tubona kandi eh, turavye n'aho atavyigwa vyinshi biragirwa muri ibi bihugu vy'iwacu abantu barwaye imigongo ba- ubu bimeze nk'uko bimeze mu bihugu biteye imbere mu bihugu biteye imbere baravuga yuko nko mu barwayi bakuze babiri eh, cumi baza kuraba eh, umuganga eh, umuganga w'umujeneraliste bajya bavura indwara zose uko baba bangana bavuga yuko indwara y'umugongo iza kugira kabiri mu ndwara baba baje kuyipfuza medecine generale rya- yo hanze Mhm.
Ari- eh, nino nino turabibona ko abantu barwaye imigongo benshi ngo noca noca mfatira ko nishobora n'ikindi kibazo yabagira ati mbega abakenyezi n'abagabo bimeze gute hari abarwaye abagwara cyane gusa- gusumba umugongo Ku- ku- ku byigwa biriho nibyo tumaze kubona ni nacyo kimwe bose bari bose bashobora kurwara umugongo cyo kimwe kandi bavuga yuko nk'abarenga mirongo itandatu ku ijana b'abantu ba- b'abantu bakuze bazogwara umugongo mu buzima bwabo Ba- ibice birenga mirongo itandatu ku ijana mu ndwara bazogwara hazoba harimo umugongo Mm.
Eh, murumva ko ari indwara iza kenshi joseph nyine bandanije ikibazo cyiwe Eh, Nicyo ni ya- jo- yavuga agomba gutera inkuru agomba gutera inkuru ibintu bakunda kuvuga ngo Eh, ngo abatwakaze.
ntibikingira inyishuro yiha mugabo si ibyo nomera batari ibyo bijya Mhm.
bavuga Eh, ye- hanyuma abagore rero ubwo muri abo mwakira abagore ntabwo ari bo benshi mm, kurusha abagabo mubakira ku- abaza babitura babitura nk'uko babivugaga ni ku kigero kimwe
ni cyo kigero kimwe ariko icyo yomenya eh, abakenyezi bacibaruka bacibaruka bajya b'imyaka mirongo ibiri n'iyindi mirongo itatu n'iyindi gutuma bibaruka bira- birimo mu bitera umugongo na byona ariko bica bi- dusubiye mu ba- mu bagabo nabo mu bi- abantu b'abashinga n'abagabo mu myaka mirongo itatu na mirongo ibiri n'iyindi bari mu benshi bakora ibikorwa biruhisha Mhm.
Ari- nabyo bigatera umugongo nibyo nico nico usanga ari byo bitsina byose bigwara cyo umugongo Mm. Ku- m- tugarutse kuri abo bagore bakibyara hari inshinge hari utwandikiye avuga inshinge batera mu mugongo ruriya rushinge batera rwa bita bira bita epidirari ba- batera kugira umu- bam- umugore bamugabanyirize ububabare ag- agiye ku- kubyara Na- hari ng- ngo hari aho byaba bihurira n'ikibazo cy'umugongo hari abavuga ko bitera umugongo bishobora ngo gutera umugongo uhoraho ibyo byaba ari byo
Eh, ibyo nibaza ko ata- ata- atari byo atari byo kubera ni uko ntaronse umwanya wo kubisigura mumbaje ngo igitera umugongo kimwe biragoye ku- guca umuntu aca ku bintu bisha nka mirongo ibiri mirongo itatu Mm.
ariko icyo abantu bomenya eh, mu byigwa byose byabaye basanze ububabare atana- at- ataha ubujanye n'ibipimo bapima nka mu maskaneri cyangwa mu maradiyo cyangwa mu ma IRM. basanze nk'umuntu bashobora kumupima baga- nk'ubu ugiye mu isoko ugafata abantu ijana bakomeye atana kimwe atangorane bafite batababara umugongo urashobora gusanga nka mirongo itanu bafite akantu mu mugongo bamwe baratewe nka mirongo ibiri baratewe urwo rushinge ariko ugiye gufata mu barwayi nabo ugafata abantu ijana barwaye umugongo naho ubona ubapimye muri ibyo bi- muri ibyo bipimo by'amaradiyo n'ibiki basanze ushobora gusangamo abarenga mirongo itanu atanu kimwe barwaye mu mugongo mugabo babara Mhm.
nico gituma ikintu mu gifaransa avuga ngo absence de correlation anatomo-physiologique avec la douleur ni ukuvuga ububabare bw'umugongo kenshi ntawe bujyanye bujyanye nuko umugongo umeze bashyize mu bipimo bijya bakoresha Eh, wa mugongo navuga w'abantu barenga mirongo icyenda na- na batanu ku ijana Mhm.
ari nacyo gi- eh, ari nacyo gituma eh, na- n'ibyo bipimo nk'ubu bashobora gupima umuntu bya- baza kuba imbaza Mm.
baga- baga- bagasanga harimo nka irinidi kandi ntabwo ntarore icyo bita irinidi ni ukuvuga akantu kari hagati y'utugufa tubiri tumeze nk'udutafari gashobora gutuma umuntu agwara umugongo kaga- kagatuma n'ibyo bita nere ari nere siyatike cyangwa nere tirirare ibabara Mhm.
mu gihe bapimye igipimo bagasanga iyo iyo disiki imeze uko mu umuntu atababara cyangwa ababara ibisanzwe nta byo kumubaga bak- bakora Mm.
E, kubera kube- kubera uwo mugongo ntiwamujyana ndabisubiyemo ibyo bapimye mura- muri radiyo ntibyama bijyana no kubegera umuntu ababara ashobora kuba kumupima bagasanga iradiyo imeze neza mbwa ababara buke buke bagasanga iradiyo imeze neza ababara cyane Mhm. Ye, reka dukomeze twakira n'abandi bakunzi b'ijwi rya amerika eh, babaze sindayigaya uranyumva
ndakumva cyane rwose ye ikibazo cyawe
yego minagomba mu ndamukirize uwo mutumire Mm, arakumva
yego me- ikibazo cyanjye nari ifise nk'uko yabivuze ubuye abantu benshi usanga benshi barwaye imigongo kandi barwara imigongo bakiri bato mugabo nk'uko abandi babivuze kera ibyo bintu ntibyabaho wahura abantu bakomeye kandi barikorera ibintu biremereye nubwo yavuze ngo bivana kubera abantu ngo ba- ngo- ngo guma bicaye mu miduga cyangwa guma bicaye iruhande rumwe umwanya munini rero nibaza ko byo baba bivana na- na- n'ibifungurwa bubu nyine baba bafungura nk'akarorero nka jewe ndagwaye mu mugongo nguma numva nguma ndibwa donko muri ti kumugongo ukamenga ni intozi ziriko ziranja nkaguma ngomba kwiyagaza none bi- nk'ivyo byoba biva kuki cabure nk'umuti noronka woba ari uwuhe nivyo tugira amahoro urakoze cyane sindayigaya ibyo uvuze yari nawe yari yakomeje kubisobanura avuga imibereho n'ubu n'ibyo umuntu arya nyine ubwo urumva birimo ibituma umuntu azana ibiro byinshi hanyuma bigatuma umugongo nawe ugira ikibazo reka muhe umwanya abanza gusubiza
ego murakoze Eh, ibyo tudariga yavuze ni- ni abantu benshi ni abantu benshi barwaye gutyo Bab- cyane cyane abantu badaku- usanga badakuze cyane Eh, naho ntabishimikiramo u- mu bituma umuntu ha- umugongo udakira n'ingoga harimo n'uko umuntu aguma yitwararika ubwobare bwo mu mugongo birashobora gushika kubera waryamye nabi cyangwa warushe ukagwara umugongo ibyo ni ibintu abantu bafate ko ari ibintu bisanzwe bishika ashobora kumara umunsi umwe ababara ejo agakira cyangwa hirya y'ejo bidakiza agafata kanini nk'akadikofenali cyangwa parasitamoro bigahera kandi cya kintu kimuruhisha cyane akamera nk'ugihagarika cyangwa akagabanya ibyo biri mu bituma umuntu agira mitende Mhm.
ariko hari ikintu bita psikologike lo stress psikologike ni ukuvuga ubabaye bigaca bi- sinova guhahamuka mugabo uku- ukaguma ubyitwararitse cyane rwose Mm, biri mu bituma kandi ndarumva wari gukora igikorwa kikubeshejeho ugaca urwara mu mugongo bukeye n'usoro ubikora ni ingorane ugasigara Kandi wibaza ko ibintu utazabasha gukora ngo ubashe no kwibeshaho cyangwa kubeshaho umuryango ego ego ego I- nibyo basanze biri mu bituma uwo mugongo uca uguma ubabaza umuntu uguma umubabaza bi- bigaca bigira icyo bita ngo serikerivisi Mm.
ukababazwa n'uko igikorwa utabikoze kuri uwo mugongo umugongo nawe ugaca ugumamo Mhm.
uruti rw'umugongo imitsi igaca inyunyu igaca igura ingufu ibyo ni bituma umuntu biguma bikurikiranye Eh, Ye.
ni umuhanura ari nk'inyishu ndamuhaye mu gihe byobandanye yoja kwa muganga mugabo ni ukuguma yitwararika uwo mugongo akabigabanya gatoya birashika Eh, biragoye kuba ari kubabara umuntu ariko arababara uti- uti wihangane mugabo mu kirundi niko duha tuvuga Mm.
mugabo mu- kubera ntazi yuko uruti rw'umugongo kuba rufite nk'ingorane iyi n'iyi n'iyi n'iyi bamuhanura ko yoja kwa muganga bakamugira ibisima akaramba Eh, yavuze mugabo yasubiye ku kibazo ati "Mm." ati ariko kera ntibari barwaye gutya si bari bameze neza bari ngira arabizi aho abaye yuko uko abantu babaho haheze imyaka mirongo ibiri atariko babayeho bamaze kubona ko nk'amapikipiki agwiriye mu burundi bwose
Eh, ahubwo nta n'abantu bagishaka kugenda n'amaguru cyane nta bantu bagishaka kugenda n'amaguru iyo pikipiki igatuma kwa kundi yahora agira ati, siporo umuntu akayigira atazi ko ari karayigira mugabo ariko aragenda bisanzwe mugabo nakujya kuguceka u- u- uri ku ipikipiki ikaguceka cyangwa ikindi kintu ntibibura nabyo ni nko mu mugongo ikintu byozana ariko simvuze yuko kuja kuri yo biri mu bitera umugongo cyane Mm, mhm. Eh, twakire na domitien domitien uranyumva
kumva Eh, ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye kivuga iki ni kuki abakinnyi aribo bakunda kurwara umugongo kandi aribo bakora siporo cyane Mhm.
nicyo kibazo jena bafite urakoze cyane Eh, twa- tw- twakire na emiri emiri uranyumva yego
ndagize mwiriwe wiriwe neza
Eh, ndamukiriza n'umutumire Eh, yakumvise ikibazo cyawe Kuko jewe ikibazo cyanjye nari mfise yewe umugongo ndakunda ku- kuwugwara Mhm.
rero nkakunda ku kenshi nkakunda kumva ibintu binjya mu mugongo iyo hageze amasaha yo ku mugoroba Mhm.
nkazahita nigorora nguma nigorora numva nguma nayura hanyuma nkaca numva umubiri- umubiri wose urakanye naragiye kwipimisha kwa muganga baca ba- mu mugongo barapima bambwira ngo ntacyo ngwaye baca babuza gupima ngo sitoma baca bambwira ngo ngo ngo ngo uragabanya itabi nanjye kuva nahise izina ata muntu turanaryamana anywa itabi afite itabi mfite nabonana rero nagire ambariye neza u- aha icyo bijya- bivako kuko je ndi muto muto nta biro byinshi mfise byanditse nka mirongo itanu na bine gusa murakoze ni bikeya hanyuma ukora akazi ki
ije ndi umumekanisiye umumekanisi U- urunama cyane ukoresha umugongo cyane
Eh, ndakunda gukoresha umugongo cyane Ye, reka none reka muhe umwanya agusubize hanyuma niba hari n'ikibazo yifuza kubaza uba ugumye kuri telefone niba hari ikibazo yifuza kukubaza ubwo akikubaze muganga mu- mu- alexi mu- mwamu- mwasubiza domitien hanyuma mukaza gusubiza na emile
Eh, domisi yabagira ati kubera ko abakinnyi bakunda kurwara umugongo kandi bagira siporo cyane Mm, ngira ni kubera uyoba ari umukinnyi ari muri bo aha two- twobaza nk'ababaza abajisha cyangwa aba- abasekiroteri bakora mu- mu biro cyangwa abantu barima yo usanga nabo bavuga uko nyine donc kurwara umugongo biri mu mice kwinshi y'abantu avuga ati "U- ugira siporo arimwe mu bantu baba bashobora kurwara umugongo ariko no gutandukanya siporo mvuze ndi ni ukugira imyimenyerezo exercise kugira eh, kugira umuntu arwanye ku biro biba byinshi arwanye ingeso zu- z'uwo mugongo simvuze kujya gukina umupira nka bajya ba- ba mesi cyangwa abandi simvuze ku- ku- ku- ku- gusimba umugozi nka bajya barokoro dimonde bajya tuzi kandi bajya biruka za mesi ibintu bikomeye ibyo si byo mba mvuze ahubwo bijya na byone birimwo mu bituma umugongo umuntu ashobora kurwara umugongo kuko n'ibintu umuntu akoresha uburuhe bwose cyane rwose ari nacyo gituma bisa- bisaba bamenyereza nabyo ni bira- kirazira- birabujijwe atamumenyereza ariho kubigira Eh, bamenyereza barasa n'abaganga kugira babereke ingene ba- babigira eh, Eh, nicyo gituma atobi- atobifatanya rero na bijya tubaso kuko turarira by'imimenyereza Eh, mhm.
hanyuma emile Eh, Emile avuga ati arwaye umugongo arakunda kubabara umugongo ariko Emile nawe nasanga uduhaye inyishu ku byo nako ndavuga mu- mu bibitera Emile ni umumekanike murazi ko ibintu bya mekanike bisaba bisaba ingufu bisaba kuguma umuntu yunama sinzi ko ari mekanike y'imodoka kuja kunama munsi y'imodoka kunigana n'icuma amenye yuko ariko aragira ibyo bya mekanike ateza kurwanira umugongo wiwe haza arunama anyaruka cyane cyangwa ngo umugongo aguma awuruhisha cyane ari mu bo twoha iyo mpanuro y'uko mu bikorwa bya misi yose bagerageza agakoresha ibikoresho biborohereza biborohereza ntibagume bunama cyane Mhm.
ngira yabyumvise Emile, wo- hanyuma reka numve ko akiri kuri telefone mumbabarira Mm, sinzi ko nyumva Emile yavuze ko yagiye kwa muganga ngo bamubera ngo ntacyo arwaye Eh, ibyo nohanura ba- bagenzi bacu b'abaganga umuntu aje a- avuze ko ababara cyane cyane mu byerekeye umugongo n'aho ibipimo biba bi- byerekana ko bimeze neza amaradiyo n'ibiki ntibivuga ko atarwaye Eh, na- ye, ni bya bikenewe ariya byinshi umugongo kenshi usanga bapima bakabura na kenshi mhm. ari kuri telefone sinzi niba eh, yabyumvise neza cyangwa niba hari ikindi kibazo yifuza kubaza cyangwa namwe hari icyo mwifuza kumubaza emile uranyumva
yego ndabumva neza Ye, igisubizo muganga abahaye mwacyumvise
yego nacumvise mugabo numva kuri uwo mwanya nyene tuba turiko turakora nta twenda nta mwanya wo kwicara umva umuntu aguma agendagenda yunama buke buke mugabo urumva nta mwanya wo kwicara mvuge ngo ngo imitsi ngo yoba ya- yakoganye yoba ya- yagumye uruhande rumwe kugira avuga ni siporo tuba twayigize ntabwo ntabwo umuntu yogwara umugongo ni ni mekanike y'imodoka
rego y'imodoka Mm, nk'uko yabivuze ariko biraterwa n'ukuntu umuntu aterura ikintu uko ukora uko ukoresha iyo mi- uruti rw'umugongo
rego mwa kenshi ndabyumva ku mugoroba iyo ntaje Mhm.
cyane kandi ni ibyo nyine iyo ababyari hariho ibindi by'umugongo bijyanye n'indwara za rimatisime n'ibindi nk'ibintu bita amasonderasopati umuntu ababara kenshi mu gatondo uko umunsi uhera akaba ariho bigabanuka Mhm.
ibivuye ku buruhe nabyo umuntu aba akunda gukora ku mu- ku mugoroba Mhm.
sinavuze ko ari ukwicara gusa no guhagarara umaze umwanya munini uhagaze cyane gukora ikintu uha- uri muri pozisiyo itameze neza birimwo mu bitera umugongo Mm.
Eh, ariko yavuze ikindi ati ubushuhe arumva ubushuhe Se ubwo bushuhe ah, ko ko ari bijya tuvuga tamperature tuba zo kwa muganga usanga bagupimye basanga biduze Mm.
ibyaba ari ibyo yo- yo- yoja kuyasura kwa muganga bakamupima neza ariko n'ibyaba ari twa kuntu umuntu yiyumva ashushe mugabo bamupimye ata bushuhe basanga mu bijyanye n'ibyo by'uburuhe nyine Mhm. Ye, none muganga ko muvuga ko n'uhagaze nu- u- umuntu nawe ukora ahagaze se nawe agira ibibazo by'umugongo kandi inahangaha hamaze kwaduka ikintu cyo gukoresha ah, uburyo bwo ku- kuba umuntu yakora niyo waba wandika kuri ordinateri ukakora uhagaze umuntu yamara nk'igihe kingana iki yajya amara nk'amasaha abiri atatu akongera akicara cyangwa bavuga ko bifasha mu mugongo ni inama ki mwatanga
icyo nuvuga twogira ngo isaha iyi n'iyi biva iyo uhagaze utari kurara utari kurakora urashobora kumara n'amasaha amasaha abiri amasaha atatu n'ayarenga Eh, mugabo eh, ibi- ibi- ibimenyetso by'uburuhe birumvikana Eh, ariko guhagarara byonyine uhagaze uruti rw'umugongo rugororotse Si- ibyo nta ngorane kubera eh, uruti rw'umu- imitsi yo mu ruti rw'umugongo murabona uruti rw'umugongo ruva hepfo hajya munsi ya tensure rukaduga gushika ku izosi Mm.
Ha- hari ibice bitatu rero igice gikunda kugwara ni kijya cyo hepfo bita pasilombere kenshi abantu baranihenda akavuga ngo ngwaye mu masiko nico ngira umuntu yokivuga abantu bakacumva Eh, kuvuga ngo ngwaye mu masiko wokumutse ngwaye hanahanahana kubera indwara y'amasigo n'iyindi kandi ibimenyetso byayo ntibitangurwa n'ububabare Eh, nico ngira bo bimenye Eh, ha- ha- i- imitsi rero yahajya mu mugongo hari imitsi y'inyuma ituma uruti rw'umugongo rugororoka hakaba imitsi y'imbere ituma uruti rw'umugongo umuntu ashobora kunama Ha- haba hakenewe ekiribure rero y'iyo mitsi y'inyuma imitsi ni ukuvuga imitsi imitsi y'inyuma n'iy'imbere iyo uhagaze rero im- uhagaze neza imitsi y'inyuma ama expanseur atuma uruti rw'umugongo ru- rumera nk'urugorotse cyangwa ruca inyuma n'imitsi y'imbere ibyo mu gihe hari ekiribure donko atamutsi urenganije uwundi y'imbere n'iy'inyuma Mm.
nta- nta ngorane Eh, ni ukuvuga ko abantu bagomba kumenya uko bakoresha umu- umugongo wabo yaba ari kunama guterura ibintu uko bagomba ku uko bagomba kwifata muri make
ego nkababarira yuko ugomba guterura ikintu aho gu- aho gu- aho gupfunya umugongo aho gutuna umugongo upfa umupfunya amaguru Mm, Ugomba amavi.
guterura ikintu Mm.
Eh, umugongo ukaguma ugororotse Mhm. Ye. twibutse abatwumva ko iya radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro murisanga aho tuvuga ku bibazo byo mu mugongo tuganira na muganga alexi eh, sinzakaraye hakaba ari umwigisha muri kaminuza n'impuguke mu by'umugongo ndetse n'indwara zo- indwara zo mu ngingo birimo nka rimatisme ariyo bita mu kinyarwanda rubagimpande tusubire ku murongo wa telefone twakire abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika gerard uranyumva
niko nyine ndabumva nkaho ku ijwi amerika murakomeye turakomeye nawe se nuko
yego turashima nuko nuko ikibazo cyawe
ukomeye ntabwo dushimira iyo cyabwenge ndetse n'iby'amagara y'abantu we yashimye kuza kuduha umuco kuri izo ndwara zifatira mu ngingo turamushimiye cyane hama ikintu nashaka kumubaza aba- aravuga yuko izo ndwara z'umugongo biva ku kuri sikeri nyinshi umuntu aba yariye isukari nk'ibyeye ibintu bisosa cyane bituma yuko ngo ibyo asibiti mu bihugu bye mu ngingo bigaragaza nk'ibyeye bikazidubira ubuki bufatanya amagufa nzi nada- ndamubaza inyishu yo kima kuri icyo kintu arico hari n'abavuga yuko ngo kugira ngo umuntu ngo abyirinde cane ibindi bibazo mu- mu ngingo mu- yavuze yuko ngo umuntu yoza ngo aranywa amazi menshi ku munsi icyo coba arico ikindi wako wagira ngo bakubaza hariho abantu usanga nk'abajene batura cyane ukajya wumva ngo arwaye umugongo nje kuganira nzi ko iyo ndwara ishobora gufata nk'abantu bafite imyaka yisumbuye mugabo nari umuntu kaho umuntu w'umujene yafashwe n'iyo ndwara y- y- yo mu ngingo y'umugongo nyene bikaba byarantangaje nkavuga ati none iyo ndwara ifata ifata nta nta nta rugero ishobora gufatira ko abantu cyangwa ifatwa ari we wese ikindi nacyo hari akenshi ikunda gufata abantu bijare maskire paraporo dajare femine ikomeresho nawe ni benshi ari icegeranyo umuntu yatekeranya avuze yuko iyo ndwara ifata abantu ku bwinshi b'abagabo cyangwa imisore ifatiye ku gitsina gore murakoze ngakoze ibya amerika urakoze gerard ibibazo byawe byinshi byari byasubijwe ubwo ndamuha umwanya kubwire muri makeya i- bimwe yari yabishubije hari abandi bari bari babibajije Eh, twakire na emmanuel emmanuel uranyumva nyongera ijwi hanyuma ubaze ikibazo cyawe
ndabumva neza Eh, wowe ntabwo Ndabumva neza.
twakumvaga neza Eh, turakumva ubu ngubu ikibazo Eh, murakoze cyane kuri icyo kiganiro cy'ubuzima Iki- ikibazo mfite eh, ndashaka kumenya impamvu yenda umuntu iyo arwaye nk'umugongo gukora relasiyo sekisuwere yenda bishobora kumugora am- ambwire ambwire aho bihuriye n'umugongo kugira ngo yenda umuntu we yabitandukanya nyine niba hari relasiyo biba bifitanye cyane kuko yenda iyo bavuze ngo umuntu arwaye umugongo iyo akora relasiyo sekisuwere ngo ntabwo bishoboka cyane ngo bikunze kumunanira ambwire impamvu
Nga- ariko se mbwa- impamvu si ubwo ntiyumvikana ahubwo ni uko aba uwo- aba arwaye uwo mugongo nyine A- akababara yawukoresha akababara keretse niba ushaka kumenya niba gu- gukora iyo mi- imibonano bi- bi- byashobora ku- kugira inga- gutera umugongo
eh, nibyo nshaka kubimenya Mhm. Eh, reka tumuhe umwanya ikibazo cyawe cyari icyo ikindi mfite Mm,
oya mfite ikindi mhm.
ndashaka kumenya ko usanga yenda nk'umwana ufite imyaka cumi n'itanu kumva ngo ataka umugongo ugasanga yenda n'umusaza w'imyaka ijana ngo ataka umugongo mbese nkibaza impamvu cyaba yabitera icyo kibazo ndashaka kugira ngo muganga nayo ayisobanurire Mhm. reka nze muhe umwanya basobanurire yari yamaze kubivugaho bimwe- ibyo bibazo nabyo umwana cyangwa se umuntu mukuru kurwara umugongo yari yavuze ko biterwa ni- n'impamvu yabiteye nyine kandi ko hari umugongo uza u- umu- umugongo usanzwe n'undi uza ari ikimenyetso cy'izindi ndwara reka ariko muhe umwanya abisubirize muri makeya nubwo ibibazo byari byasubijwe muganga alexi
Eh, ikibazo cya mbere kibazo na gerard ni yab- yabajije nk'icyo abandi babajije ibyo Mhm.
bivuga Mm, eh, ab- umu- umukenyezi cyangwa umugabo eh, avuga asubiramo ibintu byo gufungura ngira nibaza batantegereye neza yes Eh, hari ahandi yabyumvise eh, eh, hari ahandi usho- ushobora kuba yabyumvise Mm, ko yashyizemo Ariko amasukari na- n'ibindi na- byinshi na- uretse ko amasukari muri kimwe atera gituma abantu- kubyibuha eh, Mm, abantu bunguka ibiro ugasanga Mm.
birimwe mu bituma umugongo mhm, barwara umugongo mm, Eh, ni kimwe mu bindi byinshi Eh, by'abagore n'abagabo nabivuze emmanuel eh, hariho uwuhejeje kubaza ati emmanuel sindacyibuka Ni Emmanuel, impamvu sinzi ni manweri yavugaga ngo umuntu bo- mu muntu arwa akoze banza aribyo mwita mwebwe kurangura amabanga y'abashakanye akoze Ego, ego.
imibonano mpuzabitsina ngo akababara umugongo we yibazaga niba yavuga ngo ngo biramu- ngo umuntu ngo biramugora cyangwa se biramunanira njye namubwiraga ko ikibazo ari uko nyine aba arwaye aba abayemo- arimo kubabara mu mugongo noneho kakibaza ariko niba nta sano bifitanye ntabwo urwaye malariya cyangwa urwaye iyindi ndwara Mm.
Eh, ni- ni nk'uko ushobora ku- bishobora kuku- kukwangira ko uryamira ibubamfu cyangwa iburyo cyangwa ugahagarara umwanya muremure Mm.
ni ukuvuga ko ari ukurangura amanga y'ububasha gusa ni ibintu byose bisaba ko ingufu zikora eh, no bifata uko Mm.
bigeze uko umwana w'imyaka cumi n'itanu ashobora kurwara umugongo Umwa- umuntu umutama w'imyaka cyangwa umutamazi w'imyaka ijana ashobora kurwara umugongo ni bya bindi nyine navuga umugongo ufata abantu bose imyaka yose Eh, sinzi ko byashoboka yuko mvuga gatoya Mhm.
ingene ibimenyetso by'uwo mugongo kuko imigongo ishobora kuba imaze ushobora kurwara umugongo iminsi ibiri ubundi nawe akarwara umugongo amezi atandatu cyangwa imyaka ibiri Mm.
ni ukuvuga rero ububabare bwo mu mugongo n'igituma tukirabira igihe uwo mugongo umaze hariho ibyo bita ngo lombari egu ni ukuvuga umugongo umaze nk'ukwezi kudashika Iminsi- iminsi ibiri indwi indwi zibiri kenshi uwo mugongo urababaza rwose urababaza rwose ariko abantu bamenya yuko uko ububabare ari bwinshi ibibazo ari byinshi si ukuvuga ko igitera iyo ndwara kiba gikomeye cyane ububabare ni nk'ikimenyetso ni nk'ikimenyetso cy'umubiri kugira witabarize gusa iyo umuntu akomye induru atewe n'umuntu
Mm.
kenshi rero ubwo bubabare burahera Eh, ni bwa bubabare buza kubera umuntu abyutse kubera umuntu anyiganije umugongo kubera yicaye yagize iki n'iki n'iki bikamubuza gukora ibintu ibyo kenshi umuntu aruhutse umwanya muto aruhutse umunsi n'iminsi ibiri akanywa imiti y'ama- y'ububabare ituma yorosha imitsi bakamu- bakamugira bya fiziyoterapi Mhm.
umugongo uraheruka ugaheruka ukagenda wuba Mm.
ibyo bikunda gushika kenshi eh.
hari uwatubwiraga ko um, n'umuntu ashobora ku- ngo nta kintu akoze akabona ububabare bwari buhari buragiye ariko wowe ngo afit- agira ububabare bwo mu buturuka mu mugongo bitewe n'igice cy'umubiri bufashe haba ari iburyo cyangwa se ibumoso u- bugaturuka mu mugongo bukajyana no mu kaguru kajyana ni- n'urwo ruhande ariko ngo atagira icyo afata bigakira
ego okay Eh, uwo mugongo rero kenshi kenshi umugongo ububabare bu- buva hagati na hagati urugero rw'umugongo tugahita gufata utonde mugabe iyo umuntu yumvira ububabare ashobora kubwumvira hagati cyangwa mu mbavu ibubamfu cyangwa iburyo Eh, hari n'ikindi kintu uwo mugongo ushobora gufatana n'ikintu bita siyatariji ni ukuvuga ububabare bw'akanere kitwa siyatike kamanuka ukuguru kose kagashobora ububabare bugashika ku mano nko ku ino rikuru cyangwa iritoya cyangwa munsi cyangwa hejuru Eh, sinzi ko byo ari ibyo agwaye ibyo iyo ni impamvu yo kuja kwa muganga byihuta naho byoza bikaza bigenda bihera Ni iwe- ah, yandika ngo bim- biraza nka nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa nyuma y'amezi abiri bikagaruka
Eh, bika- bikamanuka mu kugura akagira n'ibinyange ehe
ibyo ni ibyo bita nerve sciatique sciatalese aho rero ubwo ni ukujya kwa muganga ukagira abaganga na- yego yego naho byo bagenda bigaruka ibyo ntibishobora guhera gutyo Mhm.
Eh, mugana we arashobora kumenya ikintu gituma biza birashoboka kuza kura yunamye imbere cyangwa yunamiye mu mbavu akamera nko kukirinda mugabo akaja kwa muganga Mm, Eh, nariko mvuga umugongo bita egu lombari egu mm, icyo bita lumbago ni wa mugongo ubabaza cyane umuntu adashobora gukakaza umugongo mhm.
uwo ku- uratera ubwoba abagwayi mu bwato bwo kwa muganga kenshi ntituba tubona ko hari ibintu bizomerera nawe umuntu Mhm.
hakaba umugongo bita chronic lombari chronic niwo mugongo uteye ingorane rwose cyane nabo bariko barabaza ibibazo avuga ati jewe maze amezi n'amezi meze uku." ni wa muntu agwara umugongo nk'iminsi yose naho hoca ko ha- hatuma habura hacamwo amasaha make make atari karababara mugabo akama ababara iminsi yose akamara nk'amezi arenga atandatu atari karababara Mm, atari ukuvuga ngo umu- umugongo urakira ukongera ukagaru- un- ura- u- arawurwara yaba- akababara akongera hagacamo agahe akongera akawurwara uwo ni umugongo uhoraho Eh, umugongo uhoraho nk'iminsi yose nawe utahocamo nk'amasaha make umuntu ashobora kumara iminsi ibiri atari kurababara ububabare gusa nibwo bu- butandukana Mhm.
wowe niwo niwo mu bintu bitera ingorane by'umugongo nuwo nuwo muce wa lombari chronic kuko niba abantu baguma baba iminsi yose umuntu nawe aba bari iminsi yose bigateba bikamumwicira ubuzima ugasanga ntakora neza ibikorwa ari umunyeshuri agasiba mu ishuri ari umukozi wa leta nta- ntagire umwimbu mwinshi cyangwa ari umuntu wikorera utuyiwe iyo niyo birumvikana ngorane muri sosiyete ibyo bita lombardi avec des retentissement socio-économique nibyo bitera ingorane cyane ariko kwa muganga baramufasha ashobora kuza mukagira icyo mumumarira kwa muganga baramufasha kwa muganga baramufasha Mhm.
ubwa mbere na mbere ngo ageze kuri icyo gice iyo stade ya lombardi croni biba bimaze kugira n'ingaruka mbi zo mu mugongo imitsi yo mu mugongo itagisenga nko kubera idakora umuntu aba ariko arababara Mhm.
akama yigenza ukuntu ahagarara ukuntu umenga ariko arakingira wa mugongo Mhm. reka twakire n'abandi bari ku murongo wa telefone sitive uranyumva
yego ndabumva ni sawa ni sawa cyane rwose ikibazo cyawe
Eh, nagomba kubaza muganga ntajya umuntu ari umwanya umuntu ashobora kuba yicaye um- umwanya muremure hama u- uhagurutse ukumva urababara hagati na hagati ku mugongo cyangwa n'ahandi dufate wa- wamye wikoreye nk'ibintu ukumva aha ku mugongo hejuru impande y'ijosi uku- ukumva urababara sinzi biba bitumwa n'iki
mu gice cyo ku- Ikindi cyo nacyo hejuru uravuga mu gice cyo hejuru mu mu mu- mu mugongo
Eh, Mhm.
Eh, ikindi nacyo nagomba ndabasabe muzoze murampamagara nanjye muri ujya mwanya wo- wo gutasha muzoze murampamagara kugira ngo nivurize muri kiriya kiganiro cy'umuziki telefone yawe ndaza kuyiha tomasi cyangwa fideli bakora umuziki hanyuma ubwo bazaguhamagara
yego murakoze urakoze nawe twakire na jean batiste jean batiste uranyumva
ndamwumva cyane Eh, ikibazo cyawe
yego ni amahoro kuri radiyo ni amahoro namwe se
natwe ni sawa Mhm.
ndashaka kumubaza umutumire Mm.
hari ikibazo yabagize yavuze ngo ngo ni gukora ngo bukete ngo umuntu yakora i- i- umwanya mu- munini yicaye Mm.
n'umwanya munini ahagaze Mhm.
anseti nka- nk'abantu nka bateze bapidini bakora amahoteli Mhm.
ni akazi umuntu ashobora gukora aguma ahagaze ntabwo umuntu ashobora kwicara Mhm.
amuka agakora ako kazi kagakora akageraho unanirwa cyane muranyumva Eh, turakumva
akageraho unanirwa cyane hageze aho wicara ukicara wumva unaniwe cyane mu mugongo umugongo ukujya cyane cyane bikomeye Mhm.
aho yo- yogenda gute ku buryo umuntu yoruhuka muri uwo mwaka Mhm.
icya kabiri icya kabiri yogenda gute ku buryo umuntu yoronka umuti wo ku- wo gufata hagira icyo bavuga ngo ngo genda ufate ngo imiti y'uburu- y'uburuhe Mhm.
icyo gihe ugiye gufata imiti biroroha kuko iyo miti uyifata bika- bika- bigateguka Mhm. umuti w'uburuhe cyangwa w'ububabare
umuti w'ububabare Mhm. Eh, bakubwira ubundi iyo bagize kesi bavuga- bakubwira ngo genda ufate umuti w'ububabare urugura umuti w'ububabare muri farumasi ngo Mhm.
birarangira Mhm. Eh, ariko ugasanga ntibirangiye ikibazo cyane cyane icyo eh, wa- nti- ntibirangire ubwo ngubwo cyangwa uravuga no mu gihe kiri imbi- mu- mu- wa- ukayifata iyo miti ntigire ikikumarira
n'igihe cyo kumarira yewe n'igihe cyo kumarira Mhm.
ukaguma u- u- urushye umu- umugongo ukujya ukujya ukujya Eh, reka Hageze- reka tu hageze ko wicara Mm.
hageze ko wicara hageze ko wicara ukicara umenya ugiye kugirayo hageze ko uhagurukaho bikanga Iye, reka tumuhe umwanya noneho ubwo muri makeya basubize kuko dusigaranye amasegonda muri kiganiro ndagushimiye cyane jean batiste muganga mu gusoza rwose murebe ukuntu mwasubiza aba banywanyi b'ijwi ry'amerika babiri
yego ndabishyurira rimwe Eh, ndumva ko bose bakora ibikorwa- ibikorwa biruhisha ari ibyo na twavuze ko bitera uwo mugongo Eh, si ukuvuga ngo ngo ukoze wicaye cyangwa uhagaze ikintu cyose kiruhisha byatera uwo mugongo kandi ndabona ko arizo ngorane bafite umuti wa mbere ni ukuruhuka ni ugukora gukora birakenewe mugabo wahejeje gukora ukaruhuka ukareka gu- kuguma mu bikorwa umwanya wose ugakora ry'amasaha y'akazi bikenewe umuntu agafata imiti y'ububabare birakenewe mu bice bumenya ni uko baruhutse ububabare buzohera nta ngo- nta ndwara nini iri iri ku mugongo wabo ni ukubera bakora ibintu biruhisha Mhm. uwo muti w'ububabare yafata ntu- ntuge- ntugire icyo umara ubwo noneho yahindura agasaba uwundi
yongera agasaba ubundi ariko akaruhuka ni ukubera aguma akorera kuri bwa bubabare nawe bufata umuti Eh, uguma- umunsi tuwuhe zuba wari guhezwa nuko nta kintu cyatumye uwo mugongo udakika Iye, ndabash- ndabashimiye cyane muganga alex sinzi akaraye namwe mwese abakomeje kudutega amatwi n'ababajije ibibazo mwakoze mwese mugire ibihe byiza mwari kumwe na radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika